Iri ni ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe nanjye eugenie mukankusi ndabaramukije aho muri hose mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri naho mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri football baba hari ibintu bitatu hari kunganya hari gutsinda no gutsinda vrema uno munsi twakinnye imuhira twanganya icya ariko iyindi match vrema hari ishobora imaci irahinduka uwo ni Hussein Bwero umutoza w'ikipe Olympic Star yo mu Burundi avuga ko afite icyizere cy'uko iyi kipe izatsinda ubwo izajya Wagadugu muri Burkina Faso ni nyuma y'uko ayo makipe yombi anganyije mu mukino w'ejo wayahurije mu Burundi iyi hamwe n'izindi nkuru twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya harimo inkuru yerekeye iserukiramuco ry'amahoro mu mujyi wa Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabagezaho rero mu kanya mugume hafi ya radiyo yanyu turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru uyu munsi mwateguriwe kandi murayagezwaho na mugenzi wacu aroyizi bigira imana aroyizi waramukanya imana
baramukanya imana hejeni ndamutse n'abaduteze abiri tuyahere mu bwongereza ikibuga cy'indege gitoya cyo mu gisagara cya londres city cegereye umurwa mukuru w'ubwongereza cyarugaye iby'imfatakibanze ryo ku munsi w'imana ni nyuma y'aho hatorewe bombe itaturitse mu bombe zatewe mu ntambara ya kabiri y'isi yose abategetsi b'icyo gisagara bavuze ko iyo bombe yabonetse mu gihe hariko hakorwa ibikorwa hafi y'aho indege zirwa kuri icyo kibuga cy'indege igipolisi kivuga ko kiriko kiraraba ingene cozura iyo bombe mu kuzimata ntambamyi iteye amabombe aharurwa mu bihumbi niyo yatewe n'abadage ku murwa mukuru londres w'ico gihugu c'ubwongereza hagati y'ukwezi kw'icenda k'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine n'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine na rimwe tukiri mu by'indege ingenzi mirongo itandatu na zitanu zari mu ndege y'uburusiya hamwe n'abari abakozi bayo batandatu bose baguye mu isanganya bikaba byatangajwe n'abategetsi mu biro by'uburusiya bishinzwe gukora amaperereza ku mpanuka zerekeye gutwara abantu n'ibintu iyo ndege yari imaze imyaka mirongo irindwi yaburanye n'ivyuma bicunga ibirere iminota mike imaze guhaguruka ku kibuga cya kabiri mu bunini cy'umurwa mukuru mosku cy'ahitwa domodedovo iyo ndege y'isosiyete saratov airlines yari ivuye ku kibuga cy'indege cy'i domodedovo yerekeza mu gisagara cya orsk aho yakoroka hafi ya argunovo ni ku birometero hafi mirongo umunani mu bumanuko bushira ubuseruko bw'umurwa mukuru moscow perezida w'uburusiya vladimir putin yarungitse ubutumwa bwo kwifatanya n'imiryango yabuze ababo bikaba byavuzwe n'umuvugizi wiwe Dmitri Peskov cyateye iryo sanganya kugeza ubu ntikiramenyekana muri afurika umukuru w'umugambwe ANC uri ku butegetsi muri afurika y'epfo yatangaje ibyo ku munsi w'imana ko uwo mugambwe ugiye gutunganya inama yo kurabira hamwe kazoza ka perezida jacob zuma yagirizwa ibyaha bitari bike Cyril Ramaphosa yavuze ko yatumye ko inama y'uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu kuri uyu wa mbere kugira abashikirize aho perezida Zuma ahagaze nk'umukuru w'igihugu twibutse yuko bagiraniye ibiganiro mu ndwi iheze ni mu gihe rero Ramaphosa hamwe n'abari kumwe nawe muri ANC basaba perezida Zuma gutanga imihoho Ramaphosa yagize ati abanyagihugu bacu bakeneye ko iki kibazo kiva mu nzira iyi nama nicyo izobigamije gukora ni ukuvuga inama yo kuri uyu munsi wa mbere ibyo yabibwiye abanywanyi b'umugambwe wa ANC mu gisagara cya Cape Town ejo ku munsi w'Imana igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu nicita ku mpunzi n'abimukira oem gitangaza ko ibihumbi by'abantu bamuka muri etiyopiya babandanya kujya mu gihugu cya yemen aho baronderera ubuzima bwiza n'aho icyo gihugu nyine cya yemen kiri ko gitabagurwa n'intambara oem itangaza ko abimukira barenga ibihumbi mirongo umunani n'indwi benshi bamuka muri afurika bashitse muri yemene mu mwaka uheze izo ngendo bazifashwamwo n'akagwi k'abagize umwuga urudandazwa rw'abantu umuvugizi wa yeme joel milman avuga ko ubwato bune butwaye abimukira amajana atandatu na babiri bugi- bagizwe n'abagabo hamwe n'abagore bamuka muri etiyopiya bashitse ku nkengera z'amazi ya yemene ku munsi wa gatanu Mushikiranganji wa mbere wa Israeli nawe Benjamin Netanyahu yashikirije jo ku munsi w'Imana ko igihugu ciwe cateye bikomeye abasirikare ba Iran na Syria bari muri Syria kandi ko azobandanya arwanya abazomusotora bose abivuze inyuma y'aho Syria ikororeye indege y'intambara ya Israeli inshuro ya mbere Israeli itakaje indege y'intambara kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na kabiri umudereva w'iyo ndege yarashoboye gusimba arava muri yo akiri muzima imbere y'uko isambukira muri israeli nk'uko bishyikirizwa n'igisirikare cya israeli israeli itangaza ko yateye ibirindiro birenga cumi bya irani na siriya muri icyo gihugu cya siriya israeli rero kavuga kandi ko yakoroye indege itagira umudereva ya drone yarungitswe iva muri siriya inyuma y'aho yinjiriye ku butaka bwa israeli hari ku munsi wa gatanu ibiro bya perezida wa leta z'ubumwe za amerika white house byatangaje ko bishyigikiye uburenganzira bwa israeli bwo kwivuna umwansi amerika ikaba yasabye irani hamwe n'ibihugu bifatanye kudasomborotsa israeli bagakorera hamwe mu kuronderera amahoro ako karere
urakoze aroyize inshuti rero hari n'amwe mu makuru havugwa hirya no hino ku isi mugejweho na radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi no kuri interinete site yacu ni wawawa akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu radiyo ijwi rya amerika dukomereze mu mujyi wa goma muri repubulika ya demokarasi ya kongo ku makuru yerekeye iserukiramuco ry'amahoro ni iserukiramuco ry'imbyino n'indirimbo rifite insanganyamatsiko igira iti tubyine tugamije impinduka turimbire amahoro inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu uri i goma claude ganza munyamagana kuri koleje muhangiri rwagati mu mujyi wa goma abantu bari sinzi bitabiriye iserukiramuco ry'amahoro amani festival bibiri na cumi n'umunani mu mihanda yerekeza imuhanga abantu babisikanaga n'ibinyabiziga ari benshi kandi ku marembo hari umurongo muremure bamwe bagura amatike abayafite nabo binjira umwe ku wundi bamwe mu bitabiriye iri serukiramuco bavuga ko baba bategerezanyije amatsiko iki gikorwa kimaze kumenyerwa muri uyu murwa mukuru w'intara ya kivu y'amajyaruguru intara iri mu zashegeshwe n'intambara zimaze imyaka ibarirwa muri makumyabiri Queen Diane n'umwe muri bo icyanshishikaje mu by'ukuri naje kwirebera ibibera aha ibijyanye n'ubugeni n'indirimbo nari nzi umuhanzi Fere Gola wenyine ndashaka kumenya n'abandi ni iki wumva cyakorwa ngo haboneke ituze Pour changer la situation actuelle, il faut que tout et chacun.
kugira ngo ibintu bihinduke birasaba ko buri wese abigiramo uruhare hakaba impinduka mu bijyanye na politike ubukungu imibereho n'imibanire umusanzu wa buri wese rero urakenewe kugira ngo kongo ihinduke Que le Congo change.
bamwe mu bagize imiryango iharanira amahoro itegamiye kuri leta nabo bitabiriye iri serukiramuco bavuga ko kubaka amahoro ubworoherane n'ubwiyunge ari ingenzi ku baturiye akarere k'ibiyaga bigari riziki charlotte ni umwarimu n'umushakashatsi mu muryango living peace ukorera mu bice bitandukanye bya kongo kuri we kubaka amahoro bisaba kubanza kuyibonera umuntu ku giti cye noneho akabona kuyasakaza mu bamukikije cyakora asanga hari intambwe imaze guterwa mu mibanire y'abaturage bo muri aka karere k'ibiyaga bigari aragereranya uko bimeze ubu n'uko byari mu myaka yabanje Avant, il y avait cette peur de participer dans le festival Amani.
mbere wasangaga hari ubwoba mu bantu bagatinya no kuza muri iri serukiramuco byasabaga ko haba hari abapolisi benshi cyane kugira ngo barinde umutekano ariko ubu ngubu ubona ko bigenda birushaho kuba byiza abantu ntibagitinyana ariko mbere batinyaga no gusuhuzanya nkaba ntasuhuza umunyarwanda narabishyizemo ariko ibyo ndiho mbona uyu munsi ndabona ko hari intambwe amahoro aragaragara Une amélioration. Vraiment que la paix se manifeste.
iri serukiramuco ryitabiriwe n'abaririmbyi n'ababyinnyi bo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda uganda na kongo brazzaville umwe mu bari bategerejwe na benshi ni kazimir zaozoba umunyakongo brazzaville w'imyaka mirongo itandatu n'ine y'amavuko yavukiye igoma kandi aririmba ku ngingo zikangaranya abantu zirimo nk'urupfu intambara indwara n'izindi ariko mu buryo bujya gusa nk'urwenya zao avuga ko adashyigikira intambara n'imvururu z'uburyo ubwo ari bwo bwose Moi, je suis euh, venu ici, j'ai chanté la paix dans toutes mes chansons. hein.
njye nagarutse kuririmba amahoro mu ndirimbo zanjye zose ndirimba amahoro gusa iyo ndirimba adamu na eva mba mvuga amahoro iterabwoba ibyo byose ndabyamagana ni amahoro gusa rwose bijyanye n'injyana ndirimba n'uburyo mbyinamo ntabwo twamara ubuzima bwacu bwose turira biba binakenewe ko duseka tukabyina nubwo rimwe na rimwe haba hari akaga katwugarije umuhanzi n'umuririmbyi zawo afurika isangiye amateka kandi ikwiye gushaka ibisubizo mu buryo bundi butari intambara n'amahane L'Afrique est unie par la même histoire. Ne pensez pas que quand il manque l'eau à Goma, afurika ihuzwa n'amateka amwe ntuzibwire ko wabuze amazi goma i Brazzaville ho bayafite ntuzagire ngo umuriro uracikagura ikigoma naho i Brazzaville siko bimeze ntekereza ko tugomba gutuza igihe tukagiha igihe igihe burya gikemura ibintu byinshi ntawe uzi icyo ejo bundi hatubikiye sindi umupfumu ndi umuririmbyi gusa sinakora politiki icyanzanye gusa ni ukubabwira ko kuba mu mahoro kuba umwe no kubana burya ntako bisa intambara ntizikemura ibibazo vivre ensemble, c'est merveilleux. Quand je dis que la guerre, ce n'est pas bon. La guerre, ça règle pas le problème, mon frère.
muri iri serukiramuco ku nshuro ya gatanu ririmo abahanzi batandukanye harimo n'imiryango mpuzamahanga irimo iy'ubutabazi kimwe n'imbere mu gihugu igenda imurika ibyo ikora ni iserukiramuco rigomba gusozwa hanatanzwe inkunga yo gushyigikira imishinga y'urubyiruko mu yigera ku icumi gihatana ine ya mbere izatoranywa izahabwa ibihumbi bibiri magana atanu by'amadolari buri umwe mu rwego rwo gukangurira urubyiruko kwihangira imirimo aho gushorwa mu ntambara n'imitwe igamije inyungu zayo ku munsi wa mbere w'iserukiramuco abaryitabiriye babarirwa mu bihumbi cumi na bibiri naho ku munsi wa kabiri ryitabiriwe n'abantu ibihumbi cumi magana atanu kuri iki cyumweru nibwo umuhanzi jose kamiliyoni w'umuganda asusurutsa abitabiriye tubyine tugamije impinduka turirimbira amahoro niyo ntero ya fesitivali amani ya bibiri na cumi n'umunani ku nshuro ya gatanu iri serukiramuco kandi ryitabiriwe n'abaturutse ku yindi migabane nk'uburayi cyane cyane mu bufaransa claude ganza munyamagana igoma mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika urakoze claude kuri iyi nkuru abahagarariye ibihugu bya rutura muri kenya harimo na leta zunze ubumwe za amerika baraye basohoye itangazo bavuga ko igihugu cya kenya kigeze mu mayira abiri barasaba abatavuga rumwe n'ubutegetsi kwirinda gukoresha ingufu mu gusaba ibyo bifuza leta yo bayihamagarira kubaha ubutabera no kudahungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu umunyamakuru w'ijwi rya amerika eroge wirikaneza uri nayirobi muri kenya yabasomeye iryo tangazo muri iryo tangazo abaserukira ibihugu vya rutura muri kenya harimo robert frank odek aserukira amerika muri ico gihugu bemeza ko kenya ari igihugu kidasanzwe bagira bati twebwe kuba hano nk'abadiplomate turabona ku munsi ku munsi ubwitange no kurondera imirimo mishasha abanyakenya bagira inguvu no kuvumbura ibintu bishasha hamwe n'intambwe ya demokarasi kenya yagize kuva ironse ukwikukira babandanya bavuga ko iyo ntambwe n'ibindi byinshi kenya yashyitseko vyatumye kiba igihugu c'icitegererezo n'ubufatiro mu karere muri afurika mbere no ku isi yose bashikiriza ko nk'ibindi bihugu byose vyemera demokarasi n'ivyo baserukira birimwo demokarasi ya kenya itaragera ku rugero rutunganye rwose ariko banasigura ko ishobora kandi itegerezwa kuguma ari isoko ry'inkomezi kuri bose abo baambasaderi baserukiye ibihugu vya rutura muri kenya bamenyesha ko batewe umutima uhagaze n'ibiriko biraba muri politike ya kenya kuva mu minsi iheze bavuga ko yaba leta canke abatavuga rumwe nayo bafashe intambwe zituma inzego z'igihugu zikinyizwa mu bwigenge bwazo hanyuma zigakwegera abanyakenya kwicamwo ibice uturorero batanga nutwarayira odinga yiyimitse nk'umukuru w'igihugu aho nyanza bwirizwa nshingiro yemeza ko ahagarariye hamwe n'inyifato ya leta yo kugara ibinyamakuru kwaka pasiporo indongozi zitavuga rumwe n'ubutegetsi kwanka gushira mu ngiro ingingo za sentare no kwirukana umunyamategeko azwi cyane miguna miguna kandi leta ariyo yari ijejwe guhagararira ubwigenge bw'abantu bose hisunzwe amategeko idakumiriye bemeza ko ku bakunzi bose ba kenya ikari igihe co gutera akamo ko gutabaza ibintu bitarayangara abo baserukiye ibihugu vya rutura muri kenya mu itangazo ryabo ntibarya umunwa bagira bati irari ry'abanyepolitike ririko ryaka inkomeza inzego z'igihugu ryongera ricagagura imigozi y'ubwiyunge abanyakenya bubatse buke buke imyaka itari mike basigura ko kugira ngo demokarasi igende neza abatwara batwarira abanyagihugu bose hanyuma mu gihe abatwarwa batemeye ivyo batware bikirwa ata maraso abanje guseseka abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bavuga ko bahari kugira ngo leta yisuzuma hatagenda neza nayo ibinyamakuru vyigenga n'amashirahamwe adahana ivyicaro vya politike bagatuma abantu bamenya ibiriko biraba no gufasha mu biganiro ivyo bigatuma imigambi y'igihugu itera imbere kurusha bashimangira ko kenya igeze mu mayira abiri mu rugendo rwayo rwa demokarasi bakagira bati indongozi zayo zitegerezwa gufata inzira nyayo kugira ngo ico gihugu gitere imbere mu kurangiza basaba leta ya kenya kubahiriza ingingo zose za sentare no gukurikiza amategeko mu gihe ijuriye canke iziyamirije bayibutsa kandi ku bwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro bw'itangazamakuru n'ubundi bwigenge bwose bwa kiremwamuntu butegerezwa gukingirwa harimwo ubwo kugira imyiyerekano mu mahoro maze inzego z'umutekano zikirinda gukoresha inguvu mu kuyibuza abatavuganwa n'ubutegetsi nabo basabwa kwemera ibyavuye mu matora yo kuwa mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa cumi umwaka uheze bakanashyira mu mitwe yabo ko uhuru kenyatta ariwe mukuru w'igihugu ca kenya william ruto nawe akabicegera ca perezida abo batavuganwa n'ubutegetsi babwirwa kandi kwibara urufunguzo rwa byose mu biganiro bo n'abandi banyakenya benshi bifuza ikindi aba ambasaderi bibutsa abatavuganwa n'ubutegetsi ni uko gukoresha inguvu no guca ku bintu n'ibwirizwa nshingiro kugira ngo bashikire ubutegetsi bitemewe na gato ku ndunduro ya byose abaseruka ibihugu vya rutura muri kenya bavuga ko bazobandanya bafasha igihugu ca kenya ibihugu vyabo biriko bishoramwo imitahe kandi bizeye kazoza keza kacu ariko ko abanyakenya ubwabo aribo bazotegerezwa gutorera umuti ibibazo vy'igihugu cabo eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu noneho ni umwanya makuru ya siporo n'imikino tuyahere mu burundi muri kumwe na mugenzi wacu evariste zikobanyana urukino rwahuje olympique dar ku ruhande rw'uburundi na etoile filante wo muri burkina faso ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye turangije ni rumwe mu nkino z'imirwi ya afurika iyo nayo ihiganirwa igikombe mpuzamashyirahamwe coupe de la confederation de la cafe urwo rukino rwitabwe n'abarorerezi benshi ku kibuga cyitiriwe umugabo rudoviko rwa gasore bujumbura rwarangiye atamurwi winjije uwundi umurwi olympic star wari kukinire muhira vyarawugoye guca mu ryahumye abakinyi b'inyuma ba etoile filante umumenyereza wa olympic star hussein wero yashikirije ko naho vyanse i bujumbura bishoboka iwagadugu mu rukino rwo gusubiza muri football haba hari ibintu bitatu hari kunganya hari gutsinda no gutsindwa eh, vraiment uno munsi twakinye muhira twanganye iki ariko iyindi match vraiment hari ishobora imatch irahinduka uno musi habonze iki urabona uno musi vrema novuga yuko twakinye n'umugwi waje kuzibira niyo ngorane urabona nca nababwira abahungu banje bafata umupira kuguru kubera kugira turondere gusinda ariko vyiranse dushobora tuhanganye igihe uno musi muhira hari igihe tugiye iwabo muri burkina faso ashobora kuronka insinzi ni igiki mugiye guhindura kugira ngo muronke insinzi hariya iwagadugu urabona tutegereza kurondera imaje y'iyi maci uno musi sibyo tuyetidiye turi kumwe n'abandi tubona ingene tuzogira maci rutura abakunzi ba olympic star bari baje bava muyinga ku birometero birenga amajana abiri ntibashimye ukunganya k'umurwi wabo bafise ubutumwa kubamenyereza ku bakinyi no ku barongozi b'umurwi wo mu ntara yo mu buraruko bw'u Burundi twebwe ikintu gituma abakinyi mu gihe cyo gusubiza tubatuma umusaruro nibaja Burkina Faso bazozane ibitsindo kandi ni lazima babizane kuko bamaze kubona inkino yabo ngene bipanga n'umutoza wacu wero turamushima kandi nuko nyene nawe umwimbu azowuzana mbega hamuryoshika umugwi olympic star ntubandanye mu rukino rugira kabiri muzosha mudebukirwa canke muvuga muti ni ntango ntituziga tudebukirwa na gato umugwi wa olympic star turawizeye ni umugwi wacu naho wotsindwa tuzoguma inyuma igiki musaba rero abarongoye umugwi ku bijanye no gutera imbere k'umugwi olympic star icyo dusaba abarongoye umugwi dusaba ahubwo babafate mu ntege icyo baba bakeneye cyose bakibaronse kuko baje gukina nabo bafise kuraje baje mu kibuga atangwane bafise kuko umukinnyi agiye mu kibuga afise silesi no gukinakina nabi ndateye akamo abarongoye umugwi bose bimuyinga bawiteho kuko uhagaze neza ku ruhande rwa etoile filante hoho akanyamuneza kari kose kubona baranganije na olympic star ibigiye kubaha inguvu zo kwitegura urukino rwo kwishura nk'uko umumenyereza w'uwo murwi buremo kabore yabibwiye abamenyeshamakuru urwo rukino rurangiye duhejeje gukina n'umugwi ukomeye murazi ko n'urugendo twagize rutari rworoshe ariko byose nibaza ko bizomenyekana mu rukino rwo gusubiza twaronse uburyo bwo gutsinda ariko biranka ariko twagerageje kuzibira kugira ntidutsinda ndashimiye abakinnyi banje bakoze ibishoboka kugira ntidutsinde byari bikenewe ko tuzibira kuko abo twakinye bashaka gutsinda icyo tugiye gukora ni ukwitegurira urukino rwo gusubiza urukino rwo gusubiza rero ni mu ndwi zibiri ibagadugu ku mugwa mukuru wa burkina faso bujumbura evariste nzikubanya nka ijwi ry'amerika urakoze evariste tuve mu burundi tujye mu rwanda mugenzi wacu jean claude munyandinda nawe adufitiye amakuru ya siporo n'imikino mu mpera z'icyumweru gishize hirya no hino muri afurika hatangiye imikino yo guhatanira ibikombe bya afurika ku maklebe amakipe abiri ahagarariye u rwanda nayo yari yaserutse mu mikino ibanza yabereye kuri stade national amahoro i remera ejo bundi kuwa gatandatu mu irushanwa ry'amakipe yabaye aya mbere iwayo ikipe ya leon siporo yakiriye ikipe ya lidia ludike burundi sport for africa yo mu burundi abakunzi ba Rayon Sport bari biteze ko ikipe yabo yatsindira ku kibuga cyayo ikazajya bujumbura mu Burundi yitwaje impambi ihagije ariko siko byagenze amakipe yaguye miswi aranganya igitego kimwe kuri kimwe igitego cya Lydia Lidike Burundi Sport for Africa cyatsinzwe na Jamal Bazunza kiza kwishyurwa na Hussein Shaban Chabarara wa Rayon Sport Emmanuel Bankuwiha Bahimba Mayere umutoza wa Lydia Ludic Burundi Sport for Africa yatangaje ko intego ye muri uyu mukino ubanza yari iyo kurinda izamu objectif yiwanje nanje gukina na Rayon Sport nari nzi yuko go minimum ndabatsinda cyane ntegariza urabona ko vyashitse ndashimira Imana ibanga no kubwira nakoresheje je naje ngaha ko kuzibira kugira eh, sinankese amagori menshi ico gituma nariko ndabwira abakinyi twebwe aha simuhira abo bariko bakina bafise eh, n'abakinyi cumi n'umwe mu kibuga mugabo ariho abafana babafasha ngaha abo bafana arico baba bafasha ku ekipi iriko irakina nico gituma nagerageje kubabwira tuzibire cyane ntitwatake Olivier Karekezi utoza Rayon Sport yemeza ko mu mukino wo kwishyura bazitwara neza cyane cyane ko ngo nta bwoba bafite ikipe y'u Burundi yo yasaga nkaho idefanda ikongera igasa nkaho idukorera counter attack kugira ngo abo igitego badutsinze Ange yabaye nk'urangara banyura muri ruhande rwiwe ariko ni amakosa agomba gukosorwa kandi ikindi navuga ni uko mu by'ukuri urugendo ruracyari rurerure dufite umukino iwabo ndibaza yuko ikipe nta bwoba tuyifitiye ubonye ko twanayirushaga umukino utangira kurinda urangira so nibaza yuko nta bwoba tuyifitiye ino kipe ikipe izasezerera indi hagati ya Rayon Sport na Lydia Ludic Burundi Sport for Africa izahita ihura na Mamelodi Sundowns yo muri Afurika y'Epfo ejo ku cyumweru ikipe ya APRFC yakoze icyo yasabwaga umukino ubanza mu guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda yazimaniye ikipe ya Anse Reunion yo mu birwa bya Seychelles ibitego bine byose ku busa bitatu muri byo byatsinzwe na Jihad Bizimana ikindi gitego gitsindwa na Isa Bigirimana uku kwizigamira kw'ikipe ya APRFC kuratanga icyizere cyo kuzasezerera Anse Reunion igahita ihura na Joliba FC yo muri Mali tunyarukiye mu mukino w'intoki wa volleyball shampiyona y'icyiciro cya mbere irakomeje ejo bundi kuwa gatandatu mu mikino yari iteganyijwe harimo uwahuje ibihangange bibiri muri volleyball y'u rwanda uyu mwaka uyu mukino wa gisagara volleyball club na reg volleyball club watangiye isaa mbiri z'ijoro ukarangira hafi saa tanu warangiye gisagara volleyball club itsinze ikipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu rwanda reg volleyball club amaseti atatu kuri imwe kapiteni wa gisagara volleyball club vincent dusabimana uzwi nka gasongo yabwiye ijwi rya amerika ko akurikije abakinnyi ikipe ye ifite ngo igikombe cy'uyu mwaka nacyo ni icyabo iyi ntsinzi tuyakiriye n'ibyishimo byinshi kuko ikipe ya rege n'ikipe duhanganye bango kuri karasoma ya mbere ariko ubu turayisimbuye tubaye aba mbere nayo iradukurikiye urumva rero n'ibyishimo bikomeye ku ikipe yacu ya gisagara nkange ubwanjye nka kapitene nanjye birashimishije cyane mu by'ukuri iyo urebye uko duhagaze n'ibibazo twagiye tugira bitandukanye by'imvune kandi imvune zikomeye ubu ari umukinnyi waje kugaruka uyu munsi ariko ari nk'umukinnyi nka nerisoni turagaruka birya nkurikije ukuntu ekipe imeze ari isanzwe n'abakinnyi bana bataratujoyininga kubera imvune bafite ndizera nashidikanya yuko byanga bikunda igikombe tuzagitwara cya shampiyona usibye gisagara volleyball club na reg volleyball club indi kipe ihagaze neza abantu bakwiye kwitega uyu mwaka ni utb volleyball club ikipe ya kaminuza y'ubukerarugendo yari claude munyandinda i kigali
ijwi rya amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga yise igihugu cya iran igihugu giteye amakenga mu bijyanye n'ukwihanganirana hamwe no kurengera ukwishyira n'ukwizana mu bijyanye n'ukwizera yongeye ko ashimitse yuko ukwishyira n'ukwizana mu bijyanye n'ukwizera bitifashe neza na gato muri iran abahaneye agateka kazina muntu batangaza ko shamerame isavi umutambukanyi wa victor bet tamraz yahoze ayoboye ishengero ry'abapantekote b'abanye asiriya baba muri iran yakorewe itotezwa rihagaze ku kwemera kwiwe yarabifungiwe imyaka itanu yagirizwa ibyaha bijyanye no guhungabanya umutekano w'igihugu mu kwezi kw'indwi umugabo wiwe yaciriwe urubanza rw'imyaka cumi ku byaha bijyanye n'ibyo umuhungu wabo nawe nyine bamwagiriza ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu kubera ukwemera kwiwe hamwe n'ibikorwa bya se amubyara abakurikiranira hafi ibijyanye n'agateka ka muntu bavuga ko abahindura idini bakaba abakirisitu ubuzima bwabo bubandanya kugira migwa mu mwaka uheze harafunzwe abakirisitu bashyika kuri cumi baciriwe urubanza rwo gufungwa ikiringo kirekire itotezwa ry'abo mu idini ry'ababahayi naryo nyine rirabandanya ikigo cyerekeye agateka ka muntu muri irani gitangaza ko azita rafizade umwigisha w'abanyabahayi yabwiwe ko inzira imwe yonyine yotuma arekugwa ari uko yokwihana agasaba imbabazi kuko aba yaratanze inyigisho z'abanyebahayi ku mbuga ngurukanabumenyi we n'umugabo wiwe payman kusk bagi bempi basanzwe batanga inyigisho z'ababahayi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bagiriwe ibyaha byo guhungabanya umutekano mu gihugu kandi bitwa ko ari umugwi utemewe n'amategeko nk'uko byashyikirijwe na Donald Trump ku munsi wo guhimbaza ukwishyira no kwizana mu kwemera no kwizera ku itariki cumi na zitandatu z'ukwezi kwa mbere amerika n'intwari mu bijyanye n'ukwishyira n'ukwizana kw'amadini akavuga ati ntitubona ko amerika ariyo yonyine ifise uburyo bumwe bwo kwiyumvira ati tuzokora ibyo dushoboye byose ku kugumya umutwaro wo kugenduza no gushyiraho amategeko yo kurwanya ikumira ry'uburenganzira bwo kwishyira no kwizana mu byerekeye ukwemera muri ako kigoro twizera yuko muri kazoza hazogeraho buri muntu wese azobasha gukurikira icyo umutima umutegetse agasenga bivuye ku kwemera kw'iwe
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kirohetsi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kirohetsi ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kirohetsi ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ntahabihumurije amakuru mwagejweho na aloyizi bigirimana nshimiye abadufashe ku buhanga bw'ibyuma washyize hamwe ibi biganiro ni fatuma karara arimasi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye kuba mwateze amatwi no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mbifurije kandi amahoro y'imana mugire ibihe byiza mwumva radiyo yanyu ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.